Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala galgala sa'aatii lamaan walakkaarraa hanga sa'aatii sadiitti sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti raadiyooniidhaaf televezyiiniin as magaalaa Waashingitan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Akka mooltan hordoftoota keenyaa sagantaawwan kamiisa har'aaf qindeeffanne kan keessummeessu aan mitikkuuf qaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa Tigraay gama bahaa aanaa Atsabitti keessatti baatiilee sadii keessatti namoonni dhibba tokkoo ol sababa beelaan du'uu isaanii falmii kaadhimamtoota pirezidaantummaa yuunaayitid isteetsi kan paartii warra rippaabilikaanii kan ilaaleen waan qindeeffanneefi qophii torbanii kan ta'e qophii fayyaatiin dhibeen koleeraa godina gujii aanaalee lama keessatti lubbuu namootaa galaafachuu isin biraan geenya hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa amma oduutu dhiyaata gara jaallanneetti isin dabarsa.
attama oltan oduu kamisaa har'aa waliin aan jaallannee gammadaati. bulchiisa naannoo tigraay godina gama bahaa aanaa xibii keessatti baatilee sadii keessatti namoonni dhibba tokkoof kudha tokko beelaan du'uu bulchaan aanaa sanaa ibsanii jiru. damee diinagdee aanaa sanaaf itti gaafatamaa akka ta'an obbo birhaana gabra akka jedhanitti baatii roobaa isa darbe keessa. roobi ga'aan waan hin argamneef jecha caama mudateen jiraattota jiran kuma saddeettamii torba keessaa kuma saddeettamii lamaa ol beelaaf saaxilamuu ibsan oomishni midhaanii aanaa sana keessaa argame uummataaf guyyaa kudha tokko qofa kan ga'u waan ta'eef sababaa beelaan lakkoofsi namoota du'uuf jiranii haala guddaan dabaluu malas jedhan. qonnaan bultoonni beeladaalee qaban gurguranii nyaata afaanitti deeffatan ka bitatan ta'uu immoo jiraattonni dubbataniiru jiraattonni aanaa kanneen rakkoo beelaa keessa jiranis asuma teenyee du'a keenya eeggachaa jirra jedhu aanaa kana keessatti kan argamu manni barumsaa sadarkaa lammaffaa darraa barattoonni sababaa beelaan barumsa addaan kutaa akka jiran kan ibsan daayirektara akka ta'an obbo tasfaa haayiluu. barumsatti fufuudhaaf hatattamaan gargaarsi nyaataa barbaachisaadha jedhu bulchiinsa yeroo bulchiisa naannoo tigraayiif pireezidaantii ka ta'an obbo geetaachoo raddaa wiixata darbe marii magaalaa maqalee keessatti gaggeeffameen koreen bulchiisa naannoo sana hundumaa of keessaa qabu hundeeffamuu fi beelli miidhaa jabaatuun geessisiin dura ittisuu irratti kan hojjetu ta'uu beeksisanii turan jechuudhaan mulugeetaa asbahaa maqaleerraa gabaasee jira.
Labsii yeroo hatattamaa waliin wal qabate namoonni Awaash Arbaa keessatti hidhamanii jiran nageenya isaanii kan ilaaleen yaaddoo akka qaban maatii fi abukaatoon isaanii ibsanii jiru.
Kanneen to'annaa jala jiran keessaa obbo Kiristiyaan Taaddalee fi obbo Yohaannis Boyaaloo dabalatee suuraa namoonni sadii miidiyaa hawaasummaa irratti naanna'aa jiru irraa ka'uudhaan. nageenyi hidhamtootaa kan isaan yaaddesse ta'uu abukaatota keessaa tokko ka ta'an obbo solomoon gazzahan ibsanii jiru boordiin qorannaa gaggeessu kan labsii yeroo hatattamaa akkaataa qabiinsa mirga namoomaa kan hidhamtoota kanaa laalchisee hordoffii jabaa gaggeessuu akka qabus hubachiisan kana laalchisee yaada boordii argachuudhaaf yaaliin ta'e ammaaf hin milkoofne. yeroo labsii hatattamaa shakkiin kan qabaman namoota kuma afuriif dhibba tokkoof kudha ja'a qofa ta'uu kan ibse boordiin qorannaa gaggeessu isaan kana keessaa walakkaa ol leenjii haaromsaa fudhatanii gadhiifamaniiru jechuudhaan torban lama dura dhaabbata oduu itiyoophiyaaf ibsee jira. maatiin hidhamtootaa yaaddoo qaban kana ibsuudhaan koomishina mirga namoomaa kan itiyoophiyaaf beeksisuu isaanii dubbatu koomishinichis gama isaan. hidhamtoota kana ammas dhaqee daawwachuuf yaalaa akka jiru ibseera jechuudhaan kennedy abaata finfinneerraa gabaasee jira.
kutaan soomaaliyaa ofiin of bulchitu puuntland filannoo paarlaamaa karaa sagaleen nama tokko nama tokkoof jedhuun bara dhufu filannoo taasisuuf karoorfattee turte dhiisuun mala filannoo walxaxaa ta'een waraqaa filannoo gosa irratti hundaa'een filannoon gaggeessa jette gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo haleellaan israa'el qalqara gaazaa kibbaa irratti gaggeessite naannoowwan isa dhumaaf namoonni itti baqachuu danda'an keessatti sodaa uumee jira. jaallanneen dabalataan nutti himti.
israa'el haleellaa hamaas irratti gaggeessitu babal'isaa gaazaa kaabaa irraa ka'uudhaan hanga naannoo gama kibbaa ka duraanuu namoota manaaf qe'oo fi dhiisanii baqatan kanneen dhibba keessaa harka saddeettama ta'aniin guutametti deemaa jirti qondaaltonni tokkummaa mootummootaa akka jedhanitti. gaazaa keessaa bakki nagaa qabu hin jiru lolli cimaan magaalaa gama kibbaa ka taate kahaan yuunus keessatti akkasumas naannoo isheetti gaggeeffame namoota kuma kurna hedduun lakkaa'aman manaaf qe'ee isaaniirraa godaansisee jira kana malees gaazaa harka caalaa keessatti nyaata bishaanii fi gargaarsi barbaachisoo biroonni akka hin seenne ta'ee addaan citee jira. barreessaa dureen tokkummaa mootummootaa antooniyoo gutarees aangoo yeroo muraasa yookiin darbee darbeetti gargaaraman fayyadamuudhaan balaa yookiin rakkoo namoomaa dhufaa jiru laalchisee gola nagaa eegumsaa akeekkachiisuudhaan dhukaasa dhaabiinsi akka argamuuf gaafadhaa jedhaniiru. yeroo israa'el magaalaa gaazaa fi gama kaabaa harka caalu dhabamsiisteetti lammiileen faalisxiin baay'een ajjeefaman jechuudhaan du'a namoota nagaa fi godaansaa akka daangeessitu ameerikaan gaafatteetti garuu israa'eliif deeggarsa iddoodhaa hin tochoone kennuuf waadaa galtee jirti lola kana dhaabuuf tattaaffiin tokkummaa mootummootaa taasisu kamiyyuu ameerikaan ugguruun ishee waan hin oolle fakkaata.
kan hordofaa jirtan kun sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti gara sagantaalee keenyaatti yommuu dabarru immoo kaadhimamtoonni paartii warra rippaabilikaanii afur farmii dorgommii pirezidaantummaa bara 2024 yuunaayitid isteetsi keessatti taasifamuuf deemuuf paartii isaanii bakka bu'anii dorgomuuf roobii kaleessaa galgala falmii sa'aatii lamaaf ture isa arfaffaa fi isa dhumaa taasisaniiru. jechoota walirratti darbachuu fi walirratti iyyuun isaanirraa ni mul'ata ture yeroo ammaa paarticha bakka bu'anii dorgommitti dhiyaachuuf kan jiranii fi haala amma jiruun dursaa kan jiran pirezidaantiin yuunaayitid isteetsi duraanii doonaald tiraamp falmii marsaa alanaarrattis hin argamne dhimmoota kanarratti bafiqaaduu morodaa bal'inaan nutti himuuf kallattiidhaan. toora tamsaasaa keenya irratti argama akka mooltee bafiqaaduu kaadhimamtoonni warra paartii rippaabilikaanii dhimmoota ijoo irratti walfalmaa turanii fi haalli waliigalaa ture maal akka fakkaatu ture hordoftoota keenyaaf nuuf qoodi.
Hayyee miti akkuma dubbattee sagantaan walfalmii kun kaleessa galgala kan taasifame kutaa alabamaa keessatti dorgomtoonnis namootni afuriidha. Bulchaa duraanii kutaa Niw Jersii Kiriis Kiriistiitii fi bulchaa kutaa Filooriidaa amma Roon Daasantoos dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti ambaasaaddara Yuunaayitid Isteet duraanii kan turan Niikii Heeliiti. Akkasumas abbaan qabeenyaa tokko Viiviik Raamaasabii irratti hirmaataniiru. Walfalmiin isaanii kaleessaa kun caalaansaa walqeequu irratti waan xiyyeeffatedha. Caalaansaa jedhaniitu qeeqamaa kan turedha. Haa ta'us malee immoo waan irratti waliigalanus qabu. Kana keessaa waa'een waraana Israa'elii fi Hamaas gidduutti taasifamaa jiru isa tokko. Hundi isaaniiyyuu waan kanarratti Israa'el haleellaa ishee irratti haggaamame ofirraa qolachuudhaaf mirga qabdi waan jedhu irratti waliigalaniiru. Waa'een Chaayinaa immoo innis waan tokko kanarrattis walii wal dhabdeen hin jiru ture. Waa'een Raashaatii fi Yuukireen dhimma biraa kan ka'eedha. Dhimma kanarratti kan jabeessanii dubbatan Niikii Heelii waraanni Israa'elii fi Hamaasii gidduutti taasifame pirezidaantiin Raashaa Bilaadimiir Puutiin akka aara galfannaa argatu taasiseera jechuudhaan quuqamaan dubbataniiru. Dhimmi biraa kan irratti ka'ee dubbatame dhimma daangaa karaa kibbaa jiru kanaadha. Karaa sanaan kanaan dura akka baqattoonni seeraan alaa godaantonni seeraan alaa baay'inaan akka galan waan beekamuudha. Kanatti aanee immoo caalaa isaa immoo qorichi yookaan baalli sammuu nama adoochisuun karaa sanaan hin gala amma rakkina guddaa kan ta'ee jiru qoricha feentaanil jedhamu chaayinaa keessatti oomishamee gara yuunaayitid isteetsi karaa kibbaatiin galu kana nama baay'ee fixaa jira biyya kana keessatti inni ijoo dubbii guddaa ture kanarratti bulchaan filooriidaa duraanii daasontos yoo filataman namoottan qoricha kana deddeebisan akka shororkeessummaatti akka farrajanu dubbatanii dallaas immoo daangaa sanarratti dallaa dhedheeraa hin ijaarraa jedhanii dubbataniiru. Rakkinicha to'achuudhaaf jechuudha.
Tole bafiqaaduu guddaa galatoomii inni biraan pirezidaantiin yuunaayitid isteetsi duraanii doonaald tiraamp ammas falmii kanarratti hin dhiyaanne akkuma galma kanarratti galma qophii keenya irratti beeksisuuf yaalle waa'een isaanii hoo maaltu jira odeeffannoon.
Egaa akkuma beekamu Tiraamp kanaan duras walfalmii marsaa sadaffaa amma ammatti geggeeffame irratti hin hirmaanne isa kaleessaa irrattis hin hirmaanne walfalmii irratti hirmaachuudha mannaa gara Filooriidaa deemanii sagantaa horii walitti buusuu maallaqa walitti buusuu irratti kan hirmaatanii Tiraamp hirmaachuu baatanus warreen falmii kanarra turan waa'ee Tiraamp dubbachuu isaanii hin dhiifne dorgommaa kan ta'an Kiriis Kiristee Tiraampiin. Abbaa hirreeti Tiraampii gara yoo isa filannee abbaa hirree tokko gara aangootti fiduudha jechuudhaan qeeqaniiru. Namni waggaa afurtamii shanii kan ta'an immoo kan deesaantes nama waggaa torbaatamii torba aangootti fiduu hin qabnu jechuudhaan dubbataniiru. Garuu amma ammaatti sagalee walitti qabameen kan dursaa jiran Doonaald Tiraampi roon doosaantos itti aanu Niikeel immoo sadaffaarra jiru. Waltajjii walfalmii kaleessaa dhumarratti kan dhumaati jechuudha inni waltajjiin kaleessaa jechuudha walfalmiirratti amajjii 23 bara 2024 bakka bu'oonni paartii riippaabilikoota kutaa aayowaa keessatti wal arganii pirezidaantii ta'uudhaan nama pirezidaantii amma joo baayidanii wajjiniin falmu filachuudhaaf deemaa jiru kanuma karaa kanaan kwanti jiru.
Waa'ee warra riippaabilikaanii keessaa yommuu baanu Bafiqaadu gama biraatiin pirezidaantiin yuunaayitid isteetsi joo baayiden bakka bu'oota uummataa biyya kanaa warra jalqabaa kan jedhaman waliin dubbachuu gabaafamaa jira. Waa'ee kanaa kan ilaaleen wanti jiru maaliin?
Eeyyee miti kunis egaa akkuma duula filannoo tokkootti karaa biraatiin taasifamutti yaadamee kan fudhatamuu qabudha. Akkuma kanaan pirezidaantii Baayiden kaleessa bakka bu'oota hawaasaalee duraanii warra biyya kana keessa dur diran jechuudha dhibba tokkoo fi torbaatama ta'an wajjiniin wal ga'anii haasaa taasisaniiru. Marii kanarratti haala hawaasni durii biyya kanaatti keessa jiranu gargaaraman yookaan fandii mootummaa federaalaa irraa argachuu danda'an irratti akkasumas ajaja. bulchiinsaa dabarsuu isaanii irratti mariin kun kan xiyyeeffate hawaasni durii kun aadaadhaa fi amantaa isaanii guddisuu irratti rakkina keessa jiraachuun isaanii hin beekama akkasumas bakkeewwan amma isaan keessa jiraachaa turan bakka akaakileedhaa fi abaabalee isaanii irraa dhaalanii yeroo hammaa hojii misoomaatiif jecha bakka albuunni keessaa ba'uu bakka boba'aan keessaa ba'uu bakka karaawwan daandiiwwan gurguddaan adda addaa irratti hojjetamaa jiran ta'uu isaatii fi mormii guddaa qabu uummanni buleeyyuun kuni. Kanaaf jecha akka aadaa isaanii lafti kun immoo lafti isaanii irra jiranu bosonas aadaa isaanii amantaa isaaniitii wajjin waan wal qabatee fi akka galaatuu qabu hin barbaadanu. Egaa aadaa amantaa isaaniitii fi naannoo isaanii akka eeguu danda'an gargaarsi federaalaa akka taasifamuu fi kan Baayiden murteessan jechuudha. Walga'ii kana kaleessa mana ministeera dhimma biyya alaa keessatti kan taasifame bakka bu'oota dhibba sadiitu kan achirratti argame qabxiilee dhibba tokkoo fi sagaltama irratti walii gaanilanii jedhani kanuma karaa kanaan wanti jiru qabxiilee kana fuula duratti irra deebinee dubbachuu hin dandeenya ta'a.
Galatoomi Bafiqaaduu gabaasa nu biraan geessee fi gara qophii keenya biraatti yommuu dabarru immoo dhaabbanni sadarkaa liqaa biyyootaa madaaluun beekamu Fetch Ratings jedhamuun beekamu teessoo isaa Niiwoork kan godhate tibba darbe sadarkaa liqaa Itoophiyaa baaseen kanaan dura sadarkaa CC irra kan turte Itoophiyaan gara CC negatiiviitti gadi bu'uu ishee ifa godhee ture. Itoophiyaan gama isheen dhaabbileen liqeessitootaa kaffaltii liqaa yeroon boqonnaa akka kennamuuf gaafattee turtii waggaa tokkoof yeroon boqonnaa akka kennameef baankiin biyyaalessaa Itoophiyaa beeksiseera. Dhimma kanarratti ogeessota diinagdee lama gaafanne waan qindeeffanne haala ittaanuun siiniif dhiyaata nu waliin tura. Hanga ji'a bitootessa darbeetti Itoophiyaan dhaabbilee liqeessitoota alaarraa doolaara biiliyoona 28 liqeeffatteetti. liqaa kana keessaa immoo doolaarri biiliyoona kudha afur bara kuma lamaaf jaarraa hanga bara kuma lamaaf digdamii lamaatti chaayinaarraa kan liqeeffatte laa jala qorannoon yuunivarsiitii boostan hojjete tokko gaaffii itoophiyaan dhaabbileen liqaa liqeessaniif yeroo boqonnaa kaffaltii akka kennaniif iyyatte waggaa tokkoof akka dheeratuuf waliigalteerra ga'u bulchaan baankii biyyaalessa itoophiyaa Maammo Miratuu mana maree bakka bu'oota uummataaf ibsanii jiru. Yeroo boqonnaa kaffaltii liqaa kana argachuu isheetiinis biyyattiin doolaara biiliyeena tokko tuqaashan baasii biyya keessaaf oolchuun hojii misoomaaf gargaaramtii jedhaniiru. Itoophiyaan liqaa alaa irra jiru kaffaluuf yeroon boqonnaa akka kennamuuf akka gaafattuuf maaltu akka sababaatti ka'aa gaaffii jedhu kan gaafanne qorataa fi gorsaa diinagdee kan ta'an Dr. Gaarii Dhugumaa Finfinneerraa haala ittaanuun ibsu.
Haalli amma biyyi keessa jirtu keessumaa wal waraansa Tigraay akkasumas kan naannoo Oromiyaa keessa yeroo dhiyoo as ture ammas immoo naannooma Amaaraattis wal waraansi jiru kun wal qabatee humni silaatii maallaqa maddisiisee rivinuu maddisiisee sana ikoonomiin sana godhu sun hanga ta'e yeroo humni dadhabaa deemu. Egaa sana ofirraati aga ta'e deebisuun hin ulfaatu jechuudha.
Dooktar Abirahaam Mangistuu ammoo yuunivarsiitii Boolonyaa kan Itaaliitti argamutti qorataa diinagdee fi bulchiinsaati. Rakkoon nageenyaa biyyattii keessatti yeroodhaa yerootti ture rakkoo kanaaf saaxiluu himu.
Kuma lamaaf kudha saddeet keessa jijjiiramni hamma ta'e mootummaa keessatti mul'ate jira. San duras diddaan siivil ta'es Itoophiyaa keessa. Kan jirudha dinagdee sana baay'ee miidhee ture. Tibban ammoo akkuma argitu kana yeroo muraasa asitti wal waraansii fi wal dhiibdeen siyaasaas nima jira. Wantoonni garaagaraa addunyaa irrattis uumaman Itoophiyaas impaakti godhu. Kan fakkeenyaaf waraanni amma Yuukireenii fi Raashiyaa jirtu jiru. Akkasumaan immoo kana kana wajjin ol qabatee qaala'insi jireenyaa infleeshiniin akkuma addunyaatti jiru. Kan Itoophiyaattis tamsa'eera. Sababa enerjiitiin fakkeenyaaf kanaa fi kan kana fakkaatan egaa Itoophiyaan akka isheen liqaa ishee kana yerootti kaffaltu hin dandeenye ishee godheera kana caala ammoo bara kuma lamaa fi fakkeenyaaf sagalitti yommuu ilaalte kaapital filaayitiin Itoophiyaadhaan bahu gara naannoo biliyoona sadii ture. Kana jechuun Itoophiyaa keessaa qarshiin gara biyya alaatitti deema ture karaa seera alaatiin korraapshiniidhaan wantoota gara biraatiin qabate kanaafuu. Sababa bulchiinsa gaarii dhabuutiin korraapshinii fi wantoota garagaraatis kan irratti dabalee rakkoo Itoophiyaan akka liqaa isheen kaffallee ishee godhan keessaa muraasa jechuun danda'ama.
Liqaawwan alaa kana Itoophiyaan yommuu fudhattu qo'annoo fi qorannoo irratti kan hundaa'edha jechuun nama rakkisaa jedhu ogeessonni diinagdee lamaan dubbisne kun wal duraa duuban.
Liqi yeroo garaa garaatti fuudhamu baay'eensaa qorannoof qo'annoo hedduun itti geggeeffamee fuudhama jechuun nama dhibuu danda'a. Sun maaliif dhimma rakkoo yeroo sana uumamu furamee atattamaan biyyattii yookaan immoo haala rakkoo faayinaansii jiru furuudhaaf. Kan itti deemamu kan ta'u ta'a jechuudha.
Biyyattii qarshii barbaadde ture qarshii qarshiin kun immoo haal duree tokko malee keessattuu kan jaallatan kun waan ta'eef salphumatti qarshii kana kan fudhatan baay'een isaa malee wanti hundi qorannoo irratti hundaa'e maaliif gara fuulduratti fakkeenyaaf infiraastiraakcharoonni tokko tokko gaafa hojjetamu infiraastiraakcharoonni kun gahee galii hammamii fidu gara fuulduratti jedhamee tilmaamamni har'a irratti hojjetamu. Infleeshinii gara fuulduraatti dhufu global financial crisis global energy shookii wantoota garaagaraa dhufuu fi akkasumaan immoo daayinaamiksii ji'opolitiksii addunyaa irratti dhufu kan xiinxalee miti. Anaalisisiin koost beelefit anaalisisiin godhame jira jechuudhaaf amma dookumentiin hin jirretti kan nama dhiibudha.
Itoophiyaan idaa liqaa irra jiru kana kaffaluun yoo itti ulfaate yookaan yoo hin dandeenye maaltu ta'uuf deemaa kan jedhuuf Dooktar Abirahaam yommuu deebisan.
Kana keessa yommuu seename garuu tokkoffaa Itoophiyaan ammayyuu loo kireedit reetingiitti seenaa jirti. Biyya liqiidhaaf hin taane taate kanaafuu qarshiin addunyaarra isheen argattu guutumaan guututti cufaa ta'a jechuudha. Kana jechuun immoo Itoophiyaan mootummaan Itoophiyaatu sovereign bond gabaa addunyaa irratti gurguree galii argachuudhaafis ni rakkata. Akkasumaan foreign direct investment fi wantoonni isa wajjin ol qabatan gara Itoophiyaatti dhufanii. Biyyattiin maltinaashinaal koorporeeshinotaatti kennamuun ishee yookaan immoo warri diinagdee addunyaa irratti gahee olaanaa qabu dhufee akkuma salphaatti biizinasii akka hojjetu taati. Kana bira hoo darbe garuu politikal instabiliitiis ni fida. Biyyoonni akka Chaayinaa Itoophiyaa keessatti yookaan biyyoonni birootis Itoophiyaa keessatti mootummaa jijjiiruudhaaf iyyuu dhaabbachuu danda'u. Mootummaa isaaniif kaffalu ijaaruudhaaf mootummaa jiruurratti iyyuu kaa'uu danda'ama. Kuni garuu baay'ee loo waan ta'eef. Hin eeggamu kun mootummaan kamuu liqii hin kaffalu jedhee ka'aa jedhamee tilmaamamu kun seenaa keessattis wanta mul'ate miti.
Dooktar Gaariinis yaadettaanu kana jedhu.
Liiqaa gara biraallee biyya biraarraas argachuu hin dandeessu biyya sanarraas argachuu hin dandeessu akka biyyaatti rakkoo hamaa keessa galama jechuudha. Keessumaa investimentiin biyya alaatii galu. Filoowwan direct investment biyya kanatti investmentii gurguddaan geggeeffamu tootaalii dhaabbachuullee ni mala jechuudha.
Idaan liqaa biyya tokkorra jiru kan biyya sanaa ta'ee dhaloota dhalootatti kan darbudha malee kan mootummaa aangoorra jiru qofaa miti. Dhaloota egereefis dhimmoonni liqaa dhimmoota of eeggannoo barbaadan ta'uu ogeessonni diinagdee kun wal duraa duubaan yommuu ibsan.
Gamuma kamiin iyyuu liqi biyyarra jiru liquma ta'ee kan itti fufu ta'a. Kanaaf idaan kun idaa dhaloota dhalootatti darbu.
Idaan jenerali kan biyyaati kan mootummaa fi kanaafuu dirqamuma dhalootatti jechuudha.
Keessummoota koo Dooktar Gaarii Dhugumaa fi Dooktar Abrahaam Mangistuu guddaan galateeffadha.
Qophiin fayyaa torban torbanitti kamisa dhiyeessinu dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka covid 19 hiv aids busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna gabaasaalee bahaanis ni dhiyeessina sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatinaa.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo qophii torbanii kan ta'e qophii fayyaatti dabarra nu waliin tura. naannoo oromiyaa godina gujii lixaa aanaa abbayyaa fi galaan keessatti dhibeen koleeraa lubbuu namootaa galaafachaa jira jechuun jiraattonni sagalee ameerikaaf himaniiru biiroon fayyaa oromiyaa godina kanatti sababa dhibee koleeraatiin baatiiwwan darban keessatti lubbuun namoota 25 darbuu ibsee jira itti aanaan itti gaafatamaa biiroo fayyaa oromiyaa dr tasfaayee kabbaboo dhibee koleeraa kana ittisuuf talaalliin torban tokko dura godina gujii lixaatti eegalameeraa jedhu. Tsahaay Daamxoo Finfinnee irraa gabaasa qabdi.
Dhibeen koleeraa naannoo Oromiyaa keessatti godinaalee kudha tokkoo fi bulchiinsota magaalaa torba keessatti mudatee ture jedha. Odeeffannoon biiroo fayyaa Oromiyaa irraa argame akka ibsutti. Yeroo ammaa immoo godina gujii lixaa aanota muraasa keessatti dhibeen kun cimee akka itti fufee fi dhibee kanaanis lubbuun namootaa darbaa jiraachuu jiraattonni aanaa Abbayyaa fi Galaanaa sagalee Ameerikaatiif bilbilaan yaada isaanii kennanii jiru. obbo Digaafeen jiraataa aanaa galaanaa ta'uu isaanii himanii tatamsa inni dhibee kanaa daran dabaleeraa jedhan.
Qorichi gahaan hin jiru wanni isaallee dabalaa deemaara kanaan namoonni ciisanii yaalamaara nulle hin jiru. Waan akka yeroo hatattamaatiif qophaa'een jira iddoo sanatti amma kan yaalamaaru. Kanaan dura yeroo dheeraa fi roobni hin turre diraawwatii ture. Itti aansee ammoo roobni dhufe roobni kulle humna oli roobe waan kanattuu ka'umsatte ammaa wannichaaf. Gandoota amma fakkeenyaaf ganda shamoolee odaatu Ergaansa jaanuun jira. Odoo darbaa hiituu lafa jaanuun jira. Boorree kana keessallee jira.
Yeroo ammaa gandoota baadiyyaa aanaa galaanaa keessatti namoonni dhibee koleeraan qabamanii jiran qorichaa fi wal'aansa gahaa argachaa hin jiran jechuunis namni kun itti dabalanii himaniiru. Obbo Dassaaleny immoo jiraataa aanaa abbayyaa ta'uu isaanii himanii sagalee Ameerikaatiif bilbilaan akka himanitti sababa dhibee koleeraatiin lubbuun namaa darbeeraa jiran.
Kilaasteera biyyoo keessan ganda biyyoo baadiyyaa magaalaa keessatti namoota gara sagaltamaa ta'utti qabamee ture. Siyaasa gara sadii baasatu jira. Nama afurii akkas jedhamu. Gara yeroo akkasi bolla akkasi kun mul'atu mootummaan baajata ofii danda'e qaba ta'e qorichis yeroo saditti haali qaala'insa gabaa waan jirruufi haala gaariin jira waan ta'eef namni tokko amma yeroo namni sagaltamni sun qaban sani namni tokko bilifoosii saddeetti shiqa jira. Haala qaala'insa gabaa kana olitti bilifoosii saddeeta kana mootummaan yeroo ammaa dhiyeesse riqqii xiqqoo baazilisi haala ammaa kana yeroo gahaa waan hin taaneef iddoo karaa qoricha yeroo.
godina gujii lixaa keessatti aanota muraasatti dhibeen kun hammaateeraa jechuun jiraattonni kan kaasan irratti itti aanaa itti gaafatamaa biiroo fayyaa oromiyaa dooktar tasfaayee kabbabaa dubbisneerra.
eeziin gara ji'oottan saddeet salgan siniin jedhe kana keessatti gara keejii kuma lamaa fi dhibba tokkoof torbaatamii torba ta'anii gabaafamaniitiin jiru jechuudha godina kana keessa bakkee haalli nageenyaa kun gahaa hin taane hongeen gurguddaan jiruu fi to'annoodhaaf nama rakkisutti jalqaba gaafa aanaa yookiin ganda keessatti koleeraan haaraan ka'u lubbuun namaa hin ba'a maaliif koleeraan amaluma isaatiin akkinni itti nama qabullee dadee fi dhangala'aa qaama namaa keessaa fixaa yoo gargaarsa hin arganne lubbuu baasaa jechuudha. Aanaawwan kana keessatti darbee darbeetti ta'aa ture. Akkaataa madaalli WHO'n ittiin madaaluun du'aatiin namootaa gujii lixaa keessatti qaqqabameetoo jiru tokko tuqaa tokkodha. Kana jechuun standardiin WHO tokko namni dhibbi tokko yoo qabame naannoon tokko hin boqote yaada jedhamu yaade jechuudha. Yoo ta'an salgan darbe kana keessatti lubbuun sababii koleeraa isaan qabeen ba'anii gujii lixaa keessatti naannoo namoota 25 ta'u. Kuma lamaaf dhibba tokko torbaatamii torba qabaman kana keessaa jechuudha.
Bakka dhibeen kun itti hammaatetti wal'aansa hatattamaa fi isaaf ammoo talaallii kennaa jira. Biiroon Fayyaa Oromiyaa jechuun Dr. Tasfaayin himaniiru.
Torbee darbe 29 akka faranjootaatti eegallee aga guyyaa kanaatti talaallii kennaa jira jechuudha gandoota muraasa keessatti aanaa abbayaa fi galaana kana keessatti. Talaalliin kunis motora falma qabnoonni bakkee baay'eetti fakkii gujii ba'aa jennu kana akkuma kana gara baalee arsii liqaallee yoo ilaalle jijjiirama guddaa nuuf kenne shawaa ba'aa irratti illee aanaa muraasa irratti kennee jirra. Iddoo talaallii kana kennan irratti jijjiiramni guddaa waan jiruuf aanaa kana irratti illee kana kennaa jirra. Jijjiirama yaada jedhu amantaa qabne jechuudha.
Dhibeen koleeraa Oromiyaa keessatti godinaalee hedduutti mudatee ture jechuun kan himan Dr. Tasfaayin haala ammatti jirus eeraniiru.
Godinoota kan akka gujii lixaa, harargee ba'aa, arsii lixaa, arsii shawaa ba'aa fi akkasumas immoo magaalota maayaa jennu harummayaa kana keessatti yeroo ammaa kana facaatiin koleeraa jira jechuudha. Facaatiin koleeraa kuni hin jiru jennee kan nuti dubbannu zeeroo kees riippoorti kan jennu. Osoo namni homtuu hin qabamiin guyyaa afurtama yoo zeeroo zeeroodhaan turan achi keessaa bahan jenna malee godinoota maqaa dha'e kana keessaa yeroo ammaa zeeroo riippoortiidhaan ta'antu jira jechuudha. Ji'oottan saddeettan salgan darban kana gujii lixaa keessatti koleeraan tatamsa'ina cimaa jira. Bakkee baay'eetti mul'atee jira aanaa saddeet keessatti. Aanaa saddeettan kana keessaa aanaa ja'a keessaa to'atameetiin jira. Yeroo ammaa kana aanaa lama keessatti kan inni tatamsiin isaa mul'ataa jiru aanaa galaanaa fi abbayaa jedhamu keessatti jechuudha.
Dhibeen koleeraa bishaan faalame irraa ka'aa kan jedhan Dr. Tasfaayin hawaasni bishaan keemikaalaan qulqulleessee akka fayyadamu itti fayyadamu mana fincaanii akka fooyyeffatu yeroo mara nyaata sirnaan bilchaatee fi sirnaan qulqullaa'e soorachuu akka qabu qulqullina naannoo fi dhuunfaa irratti xiyyeeffannoo akka kennuuf barnoonni ogeessa fayyaatiin kennamaa jira jedhan. Jaarmiyaa mootummootaatti biiroon gargaarsa namoomaa UNOChaan tibbana gabaasa baaseen Itoophiyaatti hagayya 27 bara 2022 hanga sadaasa tokko bara 2023 gidduutti namoonni 362 koleeraadhaan du'aniiru. Namoonni 26,398 ta'an ammoo dhibee koleeraatiin qabamaniiru jedha. Tatamsa'inni dhibee kanaa harki caalu naannoo Oromiyaa irraa kan gabaafame ta'uu dhaabbatichi ibsuudhaan Itoophiyaa kibbaa, naannoo Amaaraa, naannoo Somaalee, Sidaamaa, Affaar, Giddugaleessa Itoophiyaa, Dirree Dhawaa, Beenishaangul Gumuzii fi naannoo Hararii irrattis tatamsa'inni dhibee kanaa akka jiru ibsee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaarraa dhabna. yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. as sagalee ameerikaa irraa oduuwwan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. sagalee ameerikaatti fakkii guutuu isinitti agarsiisa.
sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromoo waan hordoftaniif guddaa goonee isin galateeffannaa qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan karaalee toora miidiyaa nuun ga'uu dandeessu qophicha qopheessee kan dhiyeesse har'a an mitiquuf qaaduuti halkan gaarii.